kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo zanyu kuri interineti no kuri telefone ngendanwa hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'ibura ry'ibitoro n'ibikomokaho mu burundi ni ikiganiro ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi muri uyu mwanya ndasaba mugenzi wacu tsiyarive ndayishimiye uri kigali mu rwanda akitugezeho urakoze etienne karekezi kumaka kanya mu kiganiro dusangira ijambo c'uyu munsi turagaruka ku ibura ry'igitoro rimaze igihe mu gihugu c'uburundi imyaka ibiri irenga iraheze kuronka igitoro mu gihugu c'uburundi ari umuzi w'ibuye ico mu bwoko bwa mazutu na lisansi bigakuranwa kuboneka nabi nabi bikanashika ubwo bwoko bwose bukaburira rimwe kigitangura gukena abategetsi barizeza abanyagihugu ko ikibazo c'igitoro catorewe umuti kandi urama ariko abanyagihugu ho bakakirindira maze amaso agahera mu nzira uko iminsi yagiye irahera niko abategetsi bahava barahindura imvugo maze bavuga ko igihugu gifise ubukene bw'amafaranga y'agaciro ari nayo arangurwamo igitoro mu bihugu bigifise nubwo biri uko abari mu nzego zitandukanye z'igihugu ntibabona kumwe iki kibazo hari abavuga ko igitoro cinjira gikwiye mu gihugu ariko hakaba abakinyegeza kugira bagishore mu bindi bihugu abandi nabo bakabandanya bavuga ko ikibazo gishobora gukemurwa umwanya n'umwanya muri kino gihe rero ingaruka z'ikena ry'igitoro zitera ziremera abanyagihugu mu makomine yose ndetse no mu ntara zose uno munsi tubise ingorane z'igitoro ziteye ubwoba ririya cupa ry'amazi rirya rya eritredi kiriya cyitwa n'igikinju kijya kuri puri normal ku sitasiyo igitoro kiri ku sitasiyo kigurwa ibihumbi bitandatu uno munsi tuba tukigura ibihumbi mirongo itatu kandi ibyo mirongo itatu nawe tukigura mirongo itatu wamukiriye yahora yipakiza ahirwa bitandatu aguha igihumbi n'umunsi ashaka aguha igihumbi basi yinanase abaye inkumbi y'abatejyayo ibyo mu gihugu ndabona byo mu burundi akurengeza ko amajyana atanu nurumva wakubise ibiharuro umuzoshikirana ya mirongo itatu ryari yihugura ikindi gitoro bene ikirenze ko naho uno munsi kuva ejo ku mugoroba tugikura mu cy'ibitobe cya rugomba nongera kuri frontiere mu gatumba kivuye muri congo abakomane ko baridoga ngo nabo ntacyo baronka ngo kiza mu Burundi ubu bazibiye kandi mugabo nabo ni kuzibira abakomane turabatahura ko abapolisi bacu b'abarundi babatoza amafaranga arenze cyane kugira ngo bakinde ibyo bakizana kandi kandi ko ari gufashanya rero twasaba leta idusabire nyamara umunsi ngahe iwacu tutarakironka idusabire leta ababanyi bacu duhana imbibe kandi dusabire n'abapolisi bari kuri izo mbibe borohereze abo bantu bakituzanira nawe tubone kukigura tubone kukigura coroshe nawe dutwana n'abakiriya byoroshe tuya turashwana n'abakiriya hama rero ikintu gishashije cantangaje nk'umuntu avuka mu gihugu cy'uburundi mu cibitoke ca rugombo no mu bubanza ni bubanza naragiyeyo je muti nkamirako buya nabajije umuntu ati mbashana ku gitoro heye yambwiye ati ati ati ati nta makuru ufise we igitoro ati ukidanza kugira badanaze ibiharage mu botiki natumye umumama niwe waciye anzanira igikinju yasuka mu moto arambaza ambaza ngo bahenye mbe bujumbura yo ngo cyangwa ati bujumbura nta nuwo kubonana kaya gacupa gatoya n'akadogere kari mu gacupa kitone esasi aho wopfuirwa nta nta nuwo hamenya none ko turabaza none mu citoke cya rugombo nabanza ntihatwagwa ngahe bujumbura handi hatwagwa kuri ko barose uburenganzira barose uburenganzira mu twebwe twabaye bujumbura ntitungo uburenganzira bwenge n'igitoro nawe tubwire nka vyoroshe kandi bakanga vyoroshe rero hamwe bw'abamenyesha makuru mudusabire ku bategetsi babijejwe bamenye yuko ego gutwara bitangwa n'uhoraho ni Imana ibigena nta muntu yegenera ikintu na kimwe ariko bibuke yuko ariko atwe twabatoye bamenye izo modoka zo zimvye bagenderamo ni kore ritangwa n'umwene gihugu ubu mu motari nyene arariha dokimara kontrole technique autorisation transport harava ko amafaranga agura agura izo modoka ari bagenderamo nziza nziza ahubwo dufite ingorane no kuduga n'amatike ntitukironka ibintu byarayangaye hajewe mva ingozi ubu kuduga ni mirongo itatu na twara turaduga ku bihumbi umunani umva izo zose n'ingorane dufise kubera ibitoro ndiko ndabiraba bavuga ngo amadolari niyo yabuze ngo impamvu igitoro cyo kirabura nabo nk'abategetsi boraba ingene babyiga bakiga ingene ayo madolari yoboneka kugira ngo abenegihugu bareke kwicwa n'inzara kuko abanyonga ibyuma inywa igitoro bararembye jewe mu bisanzwe uko mbona kwera mbona uku kuntu babanye ngo muri kongo ngo ibitoro ngo ntiba- ngo ntibize ngo ino mu burundi mu c'ibitoke niho twahora tugakura tukagenda tugasimba tukagura nk'akabuni ibihumbi mirongo ibiri none ubu bahabanye ngo ntitujeyo jewe mbona basi nk'uko byagoranye twe hano atagihari Boture- boreka basi abo bazana camagenda bakazikizana natwe tukaronka ukuntu tugaburira imiryango yacu kuko mu bisanzwe twe tugira ingorane twese umukiriya umubwiye ikurusi nk'ikurusi ukamubwira twaba tugira bibiri gihari ukamubwira bitanu aca- muca muterana imirago yibaza ngo wewe nawe ugira uyashire mu mufuko kumbe nawe niwayaronka ni- ni- niyayaguha nawe uza kuyahigisha iyo muri kongo canke iyo za cibito mugabo numva ngo banahugaye urumva tugiye gupfa nyene nk'abi nk'uko nta kundi tuzovyemera uko bije je nk'umugabo wanje no kuri yahora ari umumotari simbeshe ubu haraciye ikintu cy'amezi abiri umugabo wanje atari- ataronka icyo akora kubera iki ibitoro ubu nyanije niruka ntaruzi ico nirukamwe canke ngwaye abana barabwirwa canke bakaburara no kuri ico twosaba nuko bobiraba baka- bakigenga ubuntu nk'abo boba batumye ibitoro vyoba bibura n'ukuri bakadufasha ibitoro bikaboneka kabisa nta kindi kintu numva umenga ntusaba ni kuri imana yabagirira neza ikibazo cy'ibitaro ku byo mbona ni ukuri murabyiboreka ku bwinshi kuko nk'imyumbati bahora baduterekera imyumbati itatu bihumbi bibiri ariko bazi baduterekera imyumbati itanu ibihumbi bitanu aba bakaduterekera imyumbati umunani ku bihumbi icumi aho ine bitanu twebwe abenegihugu bato bato dufungura ari uko twakoze tubayeho mu buzima bwo ku munsi ku munsi uyu munsi uno munsi turiko turavugana kiyaga ikinji c'amazi c'iritiro n'inusu ubu kigeze ku bihumbi mirongo itatu kubera iki kongo yugaye twebwe rero turasaba nyimba koko mu gihugu vyu- c'u burundi vyasaba yuko igitoro kiboneka abategetsi nibavyiyumvire barabe ingene bugurura imbibe hanyuma twebwe turonka igitoro ca magendo kize hanyuma ubuzima bw'abenegihugu bubandanye kuko bitagenze uko ni ukuri abanyagihugu barapfa nta gisibya barapfa barapfa kuko ubuzima bwa- bwacu bwose bwahagaze ubu ntituriko turakora ubu amazu bariko bara- baratwishuza batwishuza natwe twicaye twirwa twicaye ni ukuvuga ibibazo byabaye ibibazo mu banyagihugu abanyagihugu babuze iyo baja n'iyo bava babuze ico ba- ico bafata n'ico bareka ni ukuvuga rero turasagasagiye leta kuko leta n'umuvyeyi iraba ingene itorera umuti izi ngorane z'ibitoro bose bagitereranye ibicerereje umenga umenga ni ikibazo gisanzwe kandi ubona ko ari ikibazo cahagaritse ubuzima bwayo n'igihugu abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike babona ko igihugu kigeze ahatemba ku bw'ikena ry'igitoro intandaro akaba koko ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro atacinjira mu gihugu ku rugero yahora yinjira ko imbere y'intureka ivuye ku biringo vy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imigenderanire y'uburundi n'amakungu yaratosekaye kugeza aho bisa naho ata amafaranga mvamakungu acinjira aciye mu banki nkuru y'igihugu inyuma y'aha leta y'uburundi yahavuye yugara ayandi masoko yazananamwo ayo mafaranga mvamakungu amashirahamwe atari make hamwe na bimwe mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu byakorera mu gihugu byarugawe eka n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange bwaragabanutse icegeranyo c'ikigo c'igihugu kijejeho kwegeranya amakori obr co mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cerekana ko amafaranga leta yinjiza ikuye mu rudandazwa ndengambibe yagabanutse ku bice birenga cumi n'icenda kw'ijana mu mwaka uheze ugereranije n'uw'imbere yaho wo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo gabanuka ry'amafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu niryo ryabaye inkwezi y'ingorane amashirahamwe amwamwe akomeye yo mu gihugu akoresha amafaranga mvamakungu menshi yaciye atangura gukora acumbagira kuva ico gihe aha twotanga akarorero k'ishirahamwe rihingura ibinyobwa bararudi aho ivyo guhingura ibinyobwa ku rugezo rukwiye vyayiyangaranye na bugingo n'ubu eka n'umunyagihugu abayabaye yarashikiriwe abarangurira hanze y'igihugu ntibagishobora kuronka amadolari nk'uko babyifuza maze bimwe mu bidandazwa bigakena canke bikabura burundu ni mu gihe idolari rivunjwa amafaranga hafi ibihumbi bitatu mu mabanki nayo ku isoko y'abavunja bo mu kinyegero rikavunjwa amafaranga arenga ibihumbi bitandatu abakunzi b'ijwi rya amerika bahaye ijambo abantu batandukanye barabwa n'ubuzima bw'igihugu c'u burundi kugira bavuga ingene babona ikibazo n'aho inyishu yozanana kugira ngo ikemure ikibazo c'ikena ry'igitoro aba ni bamwe mu banyagihugu bakogwaho n'ikena ry'igitoro umukiriya ntibyashaje kugira ngo ubuzima bwa minsi yose bubandanye aragenda kurangura aho ni mu rutegama hanyuma akarangura kare yahora ari hasi wasane ubu asigaye ari hasi hasenkanti hasenkantimire amaze gushika kuri iyo tike ngiwe ya- yemeye gu- kugenda kuri kenze kugaruka n'imizigo azanye sasenkantimire n'abana bacu tubahebe kandi twara ababyaye ntako dufite twobigira ahandi tuba twahunze ntitugira iyo duhungira kubiko tugiye kubiraba mwebwe mushika imbere muraraba icyo mudufasha nka twewe mvanye mbanye ndavyiyomva nahora mfata imoto nkaza nkarangura nkashika kwirigara hakiri kare abakiriya nk'abana ba- ba- bakadushora abana bakagenda badufunguye mu gatondo hama ugasanga nanjye nashoboye gutakara ariko kugeza ino saha mva ngaha nkazotaha ijoro nkashika muhira amasaa tanu y'ijoro bivanye n'ingene nabuze deparasema si abana biga barabura ikibatwara ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka umutahe waranguta aza kuwugarukana jewe nasha- ndabona ni hatari imana yenyene kudutabara usanga ibiciro byaraduze muri icyo gihe rero usanga kaba agashahara ko ku kwezi umuntu asanga ariko ariko akorera konyene mu byo ncuruza nabyo nyine usanga nabyo bigenda biduga agiye kuranga nk'ugaruka akazoza nyine twamenga karagoye tukabona neza tubona ibintu by'ibyijiji imbere yacu twebwe abafundi nk'ubu we twebwe ata bitoro bihari no gukoresha ntawukoresha ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagaze muri make mu gihe tuba tubuze igitoro ntibishobora kutworohera kuko twebwe bw'akazi kacu dukora bisaba yuko uruja n'uruza ruba ruhari abideparasa bakahaca imanza urumva yuko ntiziba zikiwe ntituba dushorewe twebwe kuko mu gihe ataruja n'uruza turiko turabona akazi kacu ntikagenda neza imana nyine kuko mu gihe bitsinze uba urumva muri kazoza n'ibindi nukiyakira n'ukuri urabona nk'ibintu njya nikoreye ingene bingana ikumva z'ibitoro nyene nayo ubundi waba ibitoro byabonetse mba nakoresheje umwanya nkabyikoreza bisi hanyuma nkashika iyo nabiko ndagenda gukorera nahereye hasi nikoma nk'ubu twebwe dukoresha imitahe y'abandi nk'ubu ura- u- twebwe baraduha ibyashara tudandaje baradukurako eh, ubugari eh, basi tugakurako ko akanyungu dusumije ayandi yabo tugaca tubasubiza bara bimaze kuba bimeze ku byashara nk'ubu ibitoro byabuze ntashobora kuguhereza kubera nawe ntiyoguhereza ibintu utamuhaye amahera bumva bishasha korana na bafise umutara tukivuga kuri iki kibazo c'ibura ry'igitoro mu burundi umuvugizi w'ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta orikomu jean duwimana avuga ko igihugu kigeze ahatemba kandi abakora ibikorwa bibayabaye aribo babangamiwe kuruta abandi haraheze nk'imyaka irenga ibiri igihugu cy'u Burundi eh, kiri mu bukene ntangere n'akajagari gaterwa n'ikena eh, ry'ibitoro iryo kena ryasize imvune mu banyagihugu bafise amikoro cyane cyane make kuko murazi yuko eh, igitoro kitahari mu gihugu nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza nta terambere rishobora kuboneka kubera iki kubera nta muko- nta mukozi ashobora gushika ku mirimo kuko murazi yuko umukozi agenda yiyunguruje n'imodokari nta mukozi ashobora rero eh, kuronka umwimbu ni ukuvuga igihugu ntigishobora eh, gutera imbere na gatoya igihugu kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge uko icyo gitoro kibura niko igihugu kigenda kizama kigenda kiyama abantu babona bene umurango barurera cyane cyane abakora imirimo mito mito nibo bahagirira ingorane cyane kuko ntibashobora gushika iyo barangurira utu- utudandazwa twabo abandi bo aho bashobora kwinanata bakaronka n'ako gatoro bafise nk'imiduga iyo bakarose baraheza bakagakoresha ariko utigera aronka uburyo bwo kwiyunguruza niwe acagira ingorane rero eh, abo ba- nk'abapfasoni urabona hariho abadandaza ivyamwa baja kubirangura hariya ku isoko kwa siyoni bavuye nko mu mitumba iharanamiye igisagara abo o, baragira ingorane zikomeye cyane abo bakora kubirangura eh, bizimbye kubera haba hari bike bitashitse naho mu isoko ko nawe nyine murazi ko bishisha kwa siyoni bivuye mu masoko ya ruguru aho rero kugira ngo bishobore gu- ibyashitseho rero biba ari bike uko rero biba bike niko bica bizimba cyane e, ku by'ukuri murazi yuko iyo abadandaza abo bose ba- ba- ba- baja- bajejwe imirimo bakora imirimo itandukanye mu gihugu iyo batariko bayirangura neza iyo badashobora kwiyunguruza kugira bayishike ko iyo mirimo iyo abadandaza batadandaza ya matagisi ntayo baheza ngo batange ni uvuga igihugu rero kirahasinzikarira ni ukuvuga ko igihugu iyo abanyagihugu batariko barakora ntiyaho- kirahombera
washington ijwi ry'amerika umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi wabona ko ikena ry'igitoro risanzwe kuko ikibazo gishobora gukemuka umwanya n'umwanya marie chantal nije imbere yabivuze mu minsi mike yiheze arangiza ikoraniro kaminuza yari yagiranye n'abakorera mu gisata c'abatwara abantu n'ibintu mu gisagara ca bujumbura iyi nama rukokoma yo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bibaye mu gihe hariho n'ibindi bibazo novuga vyibonekeza bitatuvako nk'ibura ry'igitoro ari naco novuga nyamukuru cabonetse nk'ikibazo gikwiye gutorerwa umuti muri kazoza ka hafi ariko iciza cavuye muri ino nama ni uko twese twashoboye gutahura kumwe yuko ikena ry'igitoro mu gihugu c'uburundi kidakora kw'ibahari kitimbura kandi igitoro kandi kikiri mu nzira y'iterambere ni ikintu gishobora gushika uno munsi cyangwa kigashika ejo muca mwumva rero yuko eh, si ingorane y'umuntu umwe aba ari ingorane muri rusange ikora ku buzima bw'abenegihugu ni nacyo gituma niyo turi ko turarondera inyishu nka leta twese tuba duhurikiyemo baba abikorera utwabo cyangwa ibisata bya leta dutegereza kurondera inyishu irama yo gushobora eh, kuraba ingene twongereza ni uvuga umurindi eh, w'igitoro tuzana hano mu gihugu cyacu Burundi eh, kugira ngo dushobore kugira nka couverture y'amezi arenze kumwe abiri atatu ikena ry'igitoro ni kimwe mu bituma ibikorwa byacu twese eh, bikorwa ko ariko tugasaba tukanahumuriza ko bisaba kugira umutima utahura kugira umutima ah, ubona ko ah, amakontekste nk'aya conjoncturel arabaho ah, mu gihe atari cimburwa wirimira mu gihe kandi atari ikintu uja kwivomera inama ziba mu gihugu zama zigaruka ku ikena ry'igitoro higwa itegeko ry'integuro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu itariki cumi na zitatu z'ukwezi guheze uwurongoye inama nshingamateka yishuye abashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe asa n'uwufise indimi zibiri hamwe avuga ko igitoro ciraye ariko hari abakinyuruza ahandi naho avuga ko atakihari kuko hari abakibuza kwinjira mu gihugu Gerard Ndabirabe abona ko bose bagasubizwaho igihano co gupfa na cane cane kuri abo bagurisha igitoro mu kinyegero abantu bari kunyegeza amakaribira mu mazu umuntu agafatanywa 5 mililitre do carburant 3 mililitre do carburant mu nzu uyo abikorera iki mugaca muvuga ko ata karibira ihari kandi muri bamwe usanga hariho abantu benyegeza mu mazu canke bagenzi banyu muga mugahora hanyuma bagaca bagaruka bakagurisha amahera menshi hanyuma bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira abazungu batwempoza rekondisiyo zidukenesha hanyuma bagaca bagaruka abazungu bifata mu mafyigo batwenga ngo ibihugu bya afurika ntibizijya bitera imbere kandi bariko badusahura namwe ntimukore mukore nk'uko banyegeze karubiro ngo kugira karubiro ntiboneke abantu bagumuke ahubwo mwari kuvuga muti kugira ngo karubiro iri hano mu burundi abantu bamabaza kuzana amakarubiro mu makabinu bari koraza mugabo iyo karubiro ija dusabire dusubizeho igihano cy'ukwica igihano cy'ukwica uwo bafashe ari ari kwiba iyo karubira kuko no gusubiza igihugu no gutera ingorane abenegihugu muvuga bace bamwica kumbure vyogabanuka ariko twebwe ntidukereye twebwe nyene ntitushireho twebwe nyene twitera ingorane hanyuma tuye tuvuga ngo leta ntiri kwirakora abantu rara badasinziriye muri leta kugira ngo icyo gitoro kiboneke harimo ibintu bimwe bimwe muvuga kumbura umuntu akibaza ko kumbura hariho bimwe bimwe mu- mutabona nk'abantu bava hano bakagenda kuvuga hanze ngo uburundi muhe igitoro ngo uburundi ngo ntibushoboye kurya nk'abantu b'abarundi ibyo ko mutabivuga amugaca mukavuga ngo igitoro igitoro igitoro kize hano bakinyegeze abandi birukanye ngo itoro ntikize abo bose ntabo muvuga ntabo mubona ntabwo ari ikibazo cy'igitoro ni ikibazo cy'abantu abanyagihugu bafise ico basaba leta ku bijanye n'iki gitoro dusaba n'ukuri ni umubyeyi none ko ari umubyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko nitwe- tworeka abana baja mu ibarabara kandi nitwibaza yuko afise ibigo yoshobora kurereramwo abana bose b'abavyeyi bo mu gisagara ca bujumbura habuze deplasema natwe ibidushikira kugira abana babeho ntibikunda n'uwo baba mu rugo rwiwe ategerezwa kuronka ico agaburira abana kugira ubuzima bw'abana cane cane abanyeshuri atafunguye saa sita ntafungure mw'ijoro ejo bukeye ntaja kw'ishuri none abana bacu bagiye kuba bande abashinzwe amateka batuvugire leta badufashe kubera ubuzima bumeze nabi ku banyagihugu hariho umuntu aryamye inzara n'iminsi ibiri ugasanga agenda asabasaba cya gitoro rero kibuze no mu gihugu ibintu bica byononekara Eh, leta twoyisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko vyoba vyiza twese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika kw'ihangiro ryacu nk'uko leta yabidusavye ubu abantu baramenyereye ikibaye babifata uko ibiciro biduze babifata uko kubera ni- bafise aho bavugira sinzi bivuye kuri bo nyene abadutwara bumvikanye kuri bo ko ibi bintu ko bigeze iyo turabikunda uvyo dusubira kururuka ku gaciro ka kera basi turese imana yonyene ibinjiyemo ikabahindura kubera imana ari imana icica muri bo nyene ikarondera nk'abantu banga cyangwa umuntu umwe akavuga iki kintu reka tugikemure kive mu nzira tubona ahanini bishobora kuba ariko botora ikibazo cy'igitoro igitoro kikaboneka hama ibiciro by'ibifungurwa bikagabanuka mfundisa mu marimantasiyo ibintu by'ifarini kandi n'ifarini yadutse kubera igitoro ifarini twatanguye kubikora igugwa 4036 ubigeze kuri sandimire ibido y'amakoto yakugwa ibihumbi mirongo itandatu na bitanu uno munsi igugwa ibihumbi ijana na mirongo icenda na bitanu wumva niyo amajana abiri none wumva wumva nk'aho wonye wovuga ngo turyohewe gute mu ijambo umukuru w'igihugu evariste yashikirije ku bijanye n'imyaka inamaze arongoye igihugu c'u burundi itariki cumi n'icenda z'ukwezi guheze yagarutse ku kibazo c'igitoro twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo ufungura kandi ko umufuko uronka amahera nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi n'icyo bavuga ko babuze si icimburwa c'uburundi ni icimburwa mvamakungu nivyo turumva imyidodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha ni uko dusangiye umubabaro ico ciza turondera na jewe ndakibuze nagishaka ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume duta ubwoko kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo guta ishavu ku bantu ni vyiza ko wobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye kuko hari aho wosanga ivyo urirana ari vyo abandi baririra muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute nimumenye ko uwavuga uko aho hahise yarara ntibuca yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume hariho rero n'abandi batarira busema nk'abo twita babiryanguze nabo batunzwe n'isoko gusa ibyo kurya bitabashikira neza hamwe kubera abadandaza babigira nkana ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye ariko nagira ndabaremeshe turiko turabitunganya kugira ubu bwa vuba bizobashikire ku kiguzi cyababana n'ico mu zindi ntara uwurongoye ishirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo parseme abona ko abategetsi bari bakwiye kwitwararika kuraba ibishigwa imbere kuruta ibindi faustin ndikumana haraheze indwi zibiri abivuze ari kumwe n'abakorera mu gisata c'ubutunzi mu gisagara ca bujumbura mu bisanzwe utegeza kuja imbere bwa mbere ni bisata biba bijejwe gukura ubukene mu gihugu bijanye no kugwiza umwimbu hacaba ico bita rero mu gifaransa bakita agrandissement de l'espace budgetaire espace budgetaire uca ugenda ukaraba icyo tokwita amadepanse adakenewe ukayagabanya adakenewe ukavuga uti nyimba turiko twirirwa turagira iminsi mikuru ahanahana ibi tubihagarike nyimba twirirwa turaduga mu ngendo zidakenewe tubihagarike nyimba hari abantu amahera aja hano adakontorwa tuyakontorore ugahita usanga urikuruka amahera menshi yapfa ubusa ukaraba n'ayandi naho aba yiyongereye ayo washaka nawe watoje ayandi n'imfashanyo yaje ugavuga ati aya rero ngira ndayatware kugira amabara akogwe neza amazi meza aboneke kandi bigaragare amatara aboneke mu gihugu abashorera ibintu hanze bashigikirwe amadovize yiyongere inzego zije kurwanya igiturire zishigikirwe dukontorora amahera ntanyonogwe ntanyonogwe kuko no mu bijyanye no cyo bita kongera izo espace budgetaire no kurwanya abayanyuruza birajamo kurwanya abayanyuruza kutatwara mu depanse zidakenewe eh byose ukaraba ukaraba ukaraba ni kujya no mu muryango ushobora kuvuga tuti nahora nk'amacupa mirongo ibiri ku kwezi nzonywa abiri ingendo nahora ngira zidakenewe ndazihagaritse amamanza nahora ntegura ndayahagaritse ibyo byose ndabikoze kugira nubake akazu kazoza karampa amahera muri roterete yego n'igihugu ni uko ugahagarika ibyo iyi minsi mikuru ndayihagaritse iyo ubwango na mama minsi mikuru y'amadiporome y'abana y'ibiki ndabihagaritse amahera usigaye ndayajya ni ndondera akadeni nubaka akazu kanzopangisha muri roterete n'igihugu ni uko reka duhagarike ibi duhagarike ibi twubake ayo mabarabara meza tugira iki ashobore gutuma ba bantu bagwiza umwimbi bashobora kugwiza umwimbi ni bije rero ushyiramo ubwenge ukaza uraraba n'ingene depanse washyize imbere zizokuvyurira umwimbu ahubwo mwakutse mu gutoza amahera amashasha mu kugabanya ubukene mu kongereza ingene abantu bashobora no kwinjiza imitara ni ikintu rero gihambaye icyo bita mu kirundi kiragoye kuba bwa bita l'espace budgetaire kugira uronka amahera aza gukora ibintu vyankenerwa gusumba ibindi nako karoro ntanze nawe mu muryango urashobora gufata inyungu nka bene izo wahora wiguragura impuzu zishasha ati ndahaga nzogura ipantaro imwe ikomeye ndayambara iminsi kandi nzoba irambeshejeho
washington ijwi ry'amerika umuvugizi w'ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta orikomo jean duwimana aragaruka ku byo abona leta yoba irakora mu maguru masha uburundi aho bugeze bwari bukeneye abagenzi bwari bukeneye vuba cyane kunagura ibyerekeye imigenderanire kurondera imigenderanire n'ibihugu batari basanganywe kugira ngo barabe icyo buvamwo barabe icyo bushobora gufasha mu kugwiza bajya abantu baza gushinga imitahe mu gihugu abava mu bindi bihugu aho rero aho niho uburundi bwohava bukaronka ayo madovize bushobora kugura ibyo by'ibigitoro n'ibindi ibijyanye rero n'ibi byo kunywana n'ibindi bihugu birava n'ingene igihugu gisanzwe citunganije birava ingene igihugu gisanzwe kibona ko ari uwo muti mugabo rero twebwe ikintu twishe ngaha i burundi ntitwemera n'indwara turwaye ubu abategetsi bacu ntibemera ko igihugu kigeze ahatemba ntibashaka kuvuga aho bagwaye bavuga ko igihugu cifashe neza bavuga ko ibintu vyifashe neza kandi biboneka ko igihugu kigeze aho umwasi ashaka ibyo rero imbere yo gukira indwara bwa mbere urayirata hanyuma ugaheza rero ukayivura ibyo rero leta tuyisaba ko yovuga igasohora amatangazo ikerekana ko igihugu kigetse ahatemba igasaba abanyagihugu kuyifatafata kuyifata muri ibyo bihe bitoroshe igafasha abanyagihugu kuyigwana ko mu gusaba ibyo bihugu duhanye imbibe bigashyira nk'amasitasiyo y'igitoro hafi y'imbibe kugira ngo abarundi bashobore gushika kukinywesha bitagoranye ariko nibakigumiza nibagumiza amasitasiyo mu mitumba ariya mu, mu, mu bisagara biri kure y'umupaka w'uburundi n'ivyo gihugu bizogorana cane kuko murazi yuko kugira ushikire iyo igitoro kiri ugomba kuba ufise ikindi iyo rero kiri kure ufise gike ntushobora kugishikira ivyo rero ni, ni vyo leta yoba irakora ariko naho biri mu muti utaramba buba barabikora mu kurindira ko leta ironka mikoro kugira ishobore kurosa igitoro abarundi gikwiye nk'uko byamye hambere hose ikiganiro dusanga iri jambo ni aha tukigarukirije mwakoze kudukurikira mwari kumwe na jewe tiyarive ndayishimiye
dusangira ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turamushimiye Thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda dushimiye kandi namwe mwese muri mu burundi twifashishije mu gutegura iki kiganiro namwe mwatwumvise aho muri hose turabasabye mutugezeho ibitekerezo byanyu mutugezeho ibyifuzo byanyu ndetse n'uko mwifuza twabanogera kurushaho hano i washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi